Sagaleen kun VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo Wixataa hanga Jimaataatti galgal sa'aatii lamaa hanga sa'aatii sadiitti meetira baandii 22-25 ibsa 21 irratti Waashingtan DC irraa dabarsuun qaranna kunoo jalqabne.
Dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan waggaatti si'a lama kan geggeessamu mariin gamtaa bulchiisota naannoo daangaa Itoophiyaa fi Jibuutii jijjigaatti kaleessa xumuramee jira.
Itoophiyaaf Masriin kalee Waashingtan DC-tti hojiidha Abbaayyaa irratti waan adii irratti mari'atan filannoon Itoophiyaa taadhooftu akka yaada paartii filannoo boordii filannoo Itoophiyaatti haga hinuun taane jedhanii paartiin badhaadhinaa immoo guyyaa kana fudhatan namni shororkeessummaan himatan kan akka Abboyyaazoo Kabbadeetii fi miilotii isaa wabiin akka gadi lakkifaman ajajni ba'ullee poolisiin ajaja kan hin fudhanne hawwaannisi midhaan nyaachuu fi Oromiyaa maruu jiru kaani fagoo wasuufa. waa argalle tunini anteenaa yookaan ammoo baaldii xiqqaa mataa irra ijaajju kanatti ta'uunfi jira tana qarqaaruu jira oromiyaa fulaa hedduurra maruu jiran gamkanaan ammoo oromiyaan maankees jirti Itoophiyaatti ijoolleen kumaa kudhan ta'an hedduun tolaan uummata barsiisuuf wuja akka akkaatiin qarqaaruu fi ministeera nagaa jalatti galmaaniitiin wuji tanaaf qophaa'uu jiran warra har'a isaaniitti himnu keessaa tokko namoota duunitti himu.
Waggaatti si'a lama kan geggeessamu mariin gamtaa bulchiisota naannoo daangaa Itoophiyaa fi Jibuutii magaalaa Jijjigaa keessatti geggeessamee jira. Kan guyyoota sadiif deemsisameef kaleessa xumurame mariin bulchiinsa naannoo Somaalee kan naannoo Afaariif kan gama Jibuutii kan dhimma dinagdee fi naga eegumsaatti fuuleffate ta'uun kanneen walgahichaa hirmaatan keessaa bulchaan siitii zoon obbo Umar Abdii VOF. ibsanii jiran jedha gabaasaan keenya addis chekkol akka obbo umar abdii jedhanitti mariin kun aangawoota ministeerota dhimmoota alaa itiyoophiyaaf jibutiitiin kan geggeessamu yoo ta'u keessumaa karaa shororkeessummaa biyyoonni lamaan itti ittisuu danda'an irratti mariin geggeeffamee jiraachuusaa dubbatanii jiru komaandi poostiin gama biyyoota lameen irraa hundeessamee fi ammaan dura hojjetaa tures marii kanarratti gabaasaasaa dhiyeessuun beekamee jira. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa qaamni nageenyaa biyyatti shororkeessota irratti tarkaanfii akka fudhatu ajaja kennan. Keeniyaataan keessumaa kutaalee Keeniyaa gababaa keessa kanneen jiraatan lammiiwwan biyyattii rakkoo nageenyaaf saaxilamuu isaanii dubbatanii jiru. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Dhimma rakkoo nageenyaa Keeniyaan qabdu ilaalchisee pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa miseensota kaabinee fi aangawoota mootummaa biyyattii waliin mari'atanii har'a murtee dabarsanii jiru. mareen booda ibsa magaalaa Mombaasaatti kennaniin Keeniyaattaan qaamoleen naga kabachiistota biyyattii warra hidhata shororkeessitootaa waliin qabu irratti tarkaanfii akka fudhatan ajajanii jiru. Keeniyaattaan keessumaa warri biyya keessa taa'anii hojii kana irratti bobba'an to'annoo jala ooluu qabu jechuun dubbatan.
Today I want to direct that the following actions be undertaken to immediately upgrade our response. Firstly, security officers.
Akkas jedhu Keeniyattaan rakkoo shororkeessaa dhiyeenyaa as nu mudataa jiruuf deebii kennuuf tarkaanfileen itti aanan akka fudhataman ajajeera. Tokkoffaan qaamoleen nageenya kabachiisan keessattuu shororkeessitoota kutaa bulchiinsaalee kaababaa biyyattii keessatti maanneeffatanii jiran irratti tarkaanfii akka fudhatan ajajeera. Lammaffaan ammoo gaggeessitoonni qaamoleen nageenyaa aangawoonni mootummaa dhaabbilee fi waajjiraaleen mootummaa karoora warra mankaraarsummaa leellisu dhaabsisuu ba'e akka hojiirra oolchuuf hojjettanis isinitti hojii kenneera jechuun dubbatan. Keeniyattaan dubbii isaaniitiin lammiileen biyyattii kutaa bulchiinsa lamuu fi Mandeeraa keessa jiraatan sababa shororkeessitootaan boqonnaa akka dhaban dubbatanii gabaasa guutuu hojicha tarkaanfii har'a dabarsan kanaas hagayya keessa akka eeggatan akeekkachiisanii jiru. Keeniyaatti gareen Alshabaab hedduu balaa kan geessisu yoo ta'u torba Achaanoo Amajjii Jaha bara 2020 buufata loltootaa US Ameerikaa fi Keeniyaa waliin gargaaraman kan lamuutti argamu irratti aleellaa banee loltuu Ameerikaa tokkoo fi hojjettoota peentaagoon lama ajjeesuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoodaawit Naayiroobii.
Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti amajja afurirraa jalqabee kan himannaan irratti dhiyaate naannoo Amaaraa keessatti mana murtiitti dhiyaataa turan obbo Barakat Simoonfaa irratti ragaalee ofirraa ittisaa kan dhiyeessaa jiran ta'uu falmii ofiis kan dhiyeeffataa jiran ta'uun beekamee jira. Guyyaa duraa himatamtoonni lameen ragaalee barreeffamaa fi namaa kan dhiyeeffatan yoo ta'u himannaa irratti dhiyaates falmanii jiru jedhamee jira. Ragaalee himatamtoonni dhiyeessatan keessaa kanneen hin dhiyaatin kan dubbatame yoo ta'u abukaatoleen himatamtoota kana ittaanaa muumicha ministeeraa Dammaqee Mokonnin ministeera dhimma alaa obbo Gaddoo Andargaachootti waamicha dhiyeessuu isaas dubbatee jira jedhamee jira. Gama biraatiin abbaan alangaa muumichi aangawoota olaanoo kan waraanaaf siivilii dabalatee kanneen ajjeecha aangawootaaf heera mootummaatti. cabsuutti himataman namoonni kudha sadii galmee ajajaa masaafint xigaabuu irratti ka dhiyaatan mana dhadhachatti dhiyaachuu diduun isaanii himamee jira bakka bu'aan mana hidhaa himamtootaa kun akka inni jedhutti maatiileen keenya aga gahaa ta'anitti mana murtiitti hin dhiyaannee deeggartoonni keenya hin aggramne jechuudhaan konkolaataa ittiin dhufan keessaa ba'uu didan jedhamee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo vii'oo'ee sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ministeerota hajaa alaa ministeerota bisaanii biyya Masrii, Itoophiyaa fi Suudaanii haga kaleetti Ameerikaa Waashington DC'tti hojii hidha Abbaayyaa irratti mari'achaa bahan. Tan irratti ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa obbo Gaddoo Andargaachootii fi ministeerri bisaanii obbo Silashii Baqqalee waan mari'atan gaazexeessotatti himanii Abtaamuu Siyyumitti imbaasii Itoophiyaa dhaqee gabaase jalanneen nutti.
Yeroo afur magaalaalee afur keessatti gaggeeffamaa akka ture mariin koree teeknikaa Itoophiyaa Masriif Sudaan akkaataa itti fayyadama laga Abbayyaa kan ilaaleen hanga tokko waliigalteen xumuramuu aangawoonni Itoophiyaa dubbataniiru. Kamisa kaleessaa gaazexeessota waliin gaaffiif deebii gaggeeffame irratti ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andargaachoo mariin gaggeeffame bu'aa Itoophiyaa kan eegsise akka ture ibsan.
ምንድነው የደረስነው ስምምነት አሁን ቴክኒካሊ ግድቡ በሚሞላበት ሁኔታ waliigalteen irra ga'ame maali akka teeknikaatti hidhi sun yeroo guutamuu waggootii isaan jalqabaa lamaan itoophiyaan hatattamaan humna maddisiisuuf hanga isheen dandeessutti guutuu akka dandeessuuf haala mijeessaa jedhan itti fufees waggaa lama booda humna maddisiisuun akka eegametti ta'ee yerootti bishaan kuusaa deemnutti bu'aa Itoophiyaa eegsisaa yoo gidduutti caamni hamaan mudate immoo Itoophiyaan biyyootii kaan maal gargaaruuf dandeessisa jedhu irratti waliigalteen hangi tokko argameeraa jedhu obbo Gadduun kaleessa galgala taajjabdummaan kan itti hirmaate ministeerri maallaqaa kan yuunaayitid isteetsi qabxiilee biyyoonni kun irratti waliigalan. sababaa gochuun gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan ministeerri bishaan jal'isii fi enerjii itiyoophiyaa dooktar silashii baqqaleeti isaanis akka ibsanitti akka waliigaltee biyyootii kanaatti itiyoophiyaan hidha abbayyaa kana bishaan guutuun haala qabatamaa bishaanichaarratti hirkatee akka ta'u kunis waggaa afurii hanga torbaa akka fudhatu waggootii dhufan lama keessatti immoo hidha sanarraa elektiriikii maddisiisuun akka jalqabamu ibsan. deemsi bishaan guutuu yeroo gannaa waan ta'uuf yeroo inni fudhatu dhiibbaa qabaa yoo ta'e kan gaafataman ዶክተር ስለሺን deebii kennaniin የኢትዮጵያ ወንዞች ፍሰታቸው ሐምሌ ነሐሴ ላይ ያበጠ ነው። ብዙ ውሃ laggeen Itoophiyaa baatii adoolessaaf hagayya keessa bishaan baay'ee argatu. fulbaana keessa yeroo tokko tokko ji'a guutuu bishaan ni jira. gara kibba Itoophiyaatti yoo deemnu immoo adda jedhan. walakkeessa biyyaa akkasumas gama dhiyaa yookaan kaamni dhiyaa kibba dhiyaa keessatti baatii saddeet yookaan sagal bishaan xiqqoo qabu baatii ganna waxabajjii kaasee roobni waan jiruuf bishaan guddaa fi quubsaa ta'etu argamaa jedhan bishaan hedduun argamuun immoo achitti kuusanii baatilee hafan keessa hojiin gadhiisaa adeemuu irraa jala akka hojjetamu dubbataniiru kanaaf addaan cituun bishaaniin jiraatu. maddi enerjii dhaabbataa ta'ee maddisiisuufis ni gargaaraa jedhan dooktar silashiin biyyoonni sadeen karaa nagaan laga abbayyaan akka fayyadaman gochuuf jecha ameerikaan qooda gaarii fudhachuu ishees ibsamee jira.
ፕሬዚዳንት ትራምፕ መጀመሪያ አሜሪካ መተን ስንወያይ yeroo jalqabaaf ameerikaa dhufnee mari'annu pireezidaant tiraamp ka jedhan hidha abbayyaa kun madda waldhabiinsaa otoo hin taane sababaa quunnamtii gaarii ta'uu qaba dhimma irratti falmitan dudubbadhaa karaa nagaan furaa nutis karaa nagaan akka furamuuf sin gargaarraa jechuun isaanii ibsameera yeroo waliigaltee mallatteessitanis irratti argamnaa jechuun isaanii dubbatameera dhumarratti hidhi kun hojii yeroo jalqabuuttis iddoo sana dhufee argamuun fedhaa jechuun isaanii dubbatameera hojiin ammaa qabxiilee irratti waliigalanii beekannoo kennaniif sana gara seeraatti jijjiiranii galmee qopheessuu achis mallatteessuu ta'a kun kan ta'u gidduutti waan haaraan yoon dhufne ta'uusaa fi baatii amajjii keessas akka ta'u ibsameera.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabarra. Namni hojii shororkeessummaatiin himatamne akka obbo Yaazoo Kabbadeetii fi obbo Firaa'ol Indaalemaa faati miilota isaanii nama afur dabaleetiin amma ji afur bar kum lamaaf kudhanii lama akka wabiin bahan ajaji ba'ullee horiin kanaa jedhaniitiin baasanillee qabdii hin baatullee poolisiin ajaji kan hin fudhanne poolisiin ajaji mana murtii kana hin fudhanne sahaayidaamtoon nu erge.
Obbo Yaasoo Kabbabaa qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu erga poolisii to'atamanii mana hidhaa seenanii ji'a sadii ol lakkoofsaniiru. Amajjii afur bara kuma lamaaf kudha lama akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Yaasoo Kabbabaa dabalatee galmeen obbo Firaa'ol Indaalammaa fa'a namoonni afur kan biroon mirgi wabii isaanii mana murtii jalqabaa dhaddacha araadaatiin eegamuu fi abukaatonni namoota kanneenii obbo Miilkiyaas Dhaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
mirgi wabii isaanii eegameefii jira. Yeroo beellamaa qorataan poolisii federaalaa gaafatee manni murtii waan itti namanneef labsiin farra shororkeessummaa isaan ittiin gaafataniif haqamee jira. Labsii biraatiin bakka bu'ee jira. Yeroon hojiirra oolmaa labsii haaraa yoo murtaa'u baates gara fuulduraatti guyyaa digdamii saddeet saddeetiin gaafachuun kun kan ittiin fufne ta'uu manni murtii hubatee gaaffii qorataan poolisii gaafate kufaa gochuudhaan mirga wabii bu'uura nuyi gaafanneen eegeefii ture guyyaa sana jalqabee wabii qarshii kuma shanii kaffalanii akka ba'an bu'uuruma ajajameen maamilli keenya maatii isaanii qarshii kana kaffalanii ajaja gadhiisisu fudhatanii gaafa waajjira poolisii deeman waajjirri poolisii boru gadi isinii dhiibna jechuudhaan isaan beellame haa ta'u malee hamma yoonaatti to'atamanii akka jiranitti ajaja mana murtii hojiirra oolchuu akkan barbaanne maatii shakkamtootaa kanallee doorsisuudhaan arrabsuudhaan poolisiin akka ofirraa deebisaa ture nutti manii jiru maatiin shakkamtoota.
Obbo Yaasoo Kabbabaa magaalaa Finfinnee naannoo kiiloo afuriitti poolisii federaalaa akkasumas obbo Firaa'ol Indaalammaa fi namoonni galmee isaaniirra jiran afur kanneen biroon turtii baatii sadii oliitiif himanni osoo irratti hin banamin guyyoota digdami saddeet saddeetiin yeroo sadiif beellamaan dhaddacha irratti dhiyaachaa turanii kan jiran abukaatoon isaanii dhimmoota isaan ittiin shakkamaman jedhanis ibsaniiru.
Yakka shororkeessummaa raawwachuu yookaan immoo qophaa'uu yookaan deeggaruu kan jedhuun ifatti hin baane himannaan dhiyaateen jiru yeroo beellamaatti shakkiidhaaf qorannoodhaaf. Ta'u malee jalqabumarraa jalqabee ragaa waan argatan hundumaayyuu dhiyeeffatanii turanii guyyaa digdamii saddeet saddeetiin yeroo sadiif hayyamameefii ture qoradhaatii ragaa yoo argattan himadhaa jedhanii isa booda immoo himannaas dhiyeeffachuu dandeessudha guyyaa kudhan kenneen mani murtii ragaa amma ammaa funaannattaniin himachuu kan isin dandeessu yoo ta'e himachuu dandeessu jechuudha guyyaa kudhaniif abbaa langaa himannaa akka banuuf hayyameefii ture garuu abbaan langaa yookiin hin himanne yookaan jarri kun hin himataman jedhee gadi hin dhiifne calluma jedhanii seeraan ala mana hidhaa keessa tursanii jiru jechuudha.
Obbo Miilkiyaas Abukaatoon Obbo Yaasoo Kabbabaa Firaa'ol Indaalammaa fi namoota biroo afurii galmee tokko irratti himatamanii ajajni mana murtii hojiitti hin hiikamne kanaaf ol iyyata fudhachuuf jirraa jedhan.
Ajaja mana murtii hojiirra ooltuu ifatti ajaja mana murtii tuffachuudhaan poolisiin federaalaa olaantummaa seeraa fudhachuu akka hin barbaanne ifatti mul'isee jira. Qaama laallatutti iyyachuuf jirra deebineeme manni murtii ajaja inni kennu hojiirra oolu yoo ta'e poolisiin akkuma barbaade humna ofii fayyadamee murteessaa ta'ee aangoo mana murtiis ofitti fudhatee nama hidhu hidhee kan turtu yoo ta'e bu'urri heeraaf seeraa baduusaadha. Kanaafuu mana murtiitti deebinee iyyanna waan ajaji mana murtii hojiirra oolleef manni murtii hordofee akka hojiirra oolchuuf olaantummaan seeraa akka kabajamu.
Maatiin namoota kanneenii mirga wabii manni murtii qarshii kuma shan shan akka isaan kaffalanii bahaniif murteesse kaffalaniiru garuu namoonni hidhaman mana hidhaatii akka hin baane ibsani. Dhimma kanarratti qaama mootummaa dhimmi kun ilaallatu gaafachuudhaaf tattaaffiin taasise har'aaf naaf milkoofne fuulduratti gaafadhee kan deebinaa kenna. yoo ta'e qabadheen ni adda gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif saayi daamxoo finfinneerra.
Raadiyoo vii'oo'ee sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtanii qophiteen eegee jalqabnee gara daqiiqaa kudhanii afurii yaanee waan hafe dabarra. ministeerri nagaa itiyoophiyaa ijoollee kaymaa biyyi keessi yaa'aniitiin hojii akka akka nan barsiisan. ijoollee hojii bobbaasuu yookaan immoo nam leenjisuuf waan akka akka tolaan hojjetan nama kuma kudhanii marsaa dura galmeessuu jira jedhan jara kunniin dargaggoota leenjisuu fi hojii akka akka hojjetanii jedhanii muktaar jamaalitti erge.
ibsi har'a ministeerri nagayaa sabaa himaaleedhaaf kenne akka agarsiisutti dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan galmeeffamaniiti hojitti bobba'uudhaa jiraatu dargaggoonni kunniin ji'a sadiif leenjiin garaagaraa kan kennamuuf yoo ta'u sanbooda waggaa tokkoo fi hojii tola ooltummaa irratti bobba'u jedhameetiniin kan eegamu dargaggoonni waggaa tokkoof bobba'an kun hojii tola ooltummaa kana kan isaan irratti bobba'an naannoo itti dhalatanii guddatan osoo hin ta'in gama biraa deemaniitiniin hojii tola ooltummaa kana kan hojjetan ta'uudha kan himame isa kanaafis karoorri karoorfameetiniin itti deemamaatiniin jiraachuudha ministeera nagayaatti daayireektari daayireektoreetii walitti dhufeenya tarsiimaawaa fi qindoomina dhaabbilee walitti dhufeenya qabanii aadde አስማ ረዲ ከንዱበተን ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን በነገራችን ላይ ሁለት ሺ አስራ ሁለት ላይ መቶ ሺህ ወጣቶችን በዚህ ፕሮግራም አሳልፋለሁ በሁለት ዙር ሀምሳ ሺህ በመጀመሪያ ዙር ሀምሳ ሺህ በቀጣይ ዙር አሰልጥኜ manni hojii keenyaa bara kuma lamaaf kudha lamatti dargaggoota kuma dhibba tokko jechuun marsaa tokkoffaatti dargaggoota kuma shantama marsaa lammataatti dargaggoota kuma shantama leenjise bara kuma lamaaf kudha lama tola ooltummaa kuma dhibba tokkotu biyya keessa jiraataa ka jedhu ture karoorri keenya garuu dhaabbanni leenjii keenyaa murtaawaa waan ta'eef gama biraatiin immoo tajaajiltoonni yookaan dargaggoonni tola ooltummaa kun leenjii fudhatanii darbuun dirqama waan ta'eef marsaa lammataaf dargaggoota kuma kudhan akka bobbaafaman taasifame. dargaggoonni kun leenjisamuurraa jalqabee hanga tajaajila kennanii deebi'utti bajatni ramadameef birrii miliyoona dhibba sagal barbaachisaa jedhameera.
Aadde Asmaan akka jedhanitti dargaggoonni kunniin kanneen barumsa sadarkaa teeknikaa fi ogummaarraa kaaseetiniin hanga yuunivarsiitiitti baratan kanneen hojii tola ooltummaa irratti bobba'an kan of keessatti hammatu ta'uu dubbatanii jiru yeroon turtii hojii tola ooltummaa irratti isaan bobba'anii kunillee akka muuxannoo hojii idileetitti kan isaaniif qabamu ta'uu aadde asmaan kaasanii jiru ibsa kanaan walqabatee sabaa himaaleerraa gaafiin garagaraa kan dhihaate yoo ta'u gaafii gama raadiyoo sagalee ameerikaatiin barmaanni kanaan dura dargaggoota haala kanaan walitti qabaniitiin tarsiimoo siyaasaa dhaaba biyya bulchuu leenjisuu fi kanneen biroo baratame kun hammam isarraa walaba kanneen jedhan irratti gaafatamanii jiru dhimma kanarratti deebii kan kennan ministeera nagayaatti daayireektarri daayireektoreetii ijaarsa waliigaltee biyyaalessaa fi qabeenya hawaasummaa obbo Tagbaaruu Yaaree dhimma siyaasaan walitti dhufeenya kan hin qabne ta'uu ibsan.
በዚህ ፕሮግራም ላይ ምንም አይነት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም እንደ ክራይቴሪያ አይቀመጥም፣ አልተቀመጠም። በኢንቴንሽናችን ውስጥም የለም። መደመርም የለበትም፣ መቀነስም የለበትም፣ ማካፈልም የለበትም። ኢትዮጵያዊነት ነው ያለበት።
sagantaa kana keessatti ilaalcha siyaasaa tokkos akka qabiyyeetti hin kaahamne hin kaahamus nutis akka yaadaatti hin qabnu eda'amuunis keessa hin jiru hirdhisuunis hin jiru itoophiyummaa qofatu sagantaa kana keessa jira leenjiilee bu'uuraa haala jireenyaa barsiisan leenjii carraa hojiitii fi ajandaalee waliigaltee biyyaalessaa irratti qabxiilee leenjii jabina qaamaa dabalatee fudhachuudhaan hawaasa isaanii gargaarutti bobba'u jedhan obbo Tagbaaruun. galmeen dargaggoota hojii tola ooltummaa irratti hirmaatanii waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaalee hunda irrattiyyuu kan raawwatamu ta'uu fi gosa barnootaa kamiyyuu baratanii umriin isaanii waggaa kudha saddeetii hanga soddomi shanii keessa kan jiran akka ta'ellee himamee jira gabaasa sagalee ameerikaaf muktaar jamaal finfinneerraa.
dhadhuun vii'oo'ee sagantaa afaan oromoo caqasaa jirtanii waan ittaanaatti dabarra wanni ittaana hawwaannis waan nyaata barbaada itiyoophiyaa irra maruu jira ganna kan qofa marroolaan biyya baafate yoo dhufa immoo kiiloomeetira hedduurra taa'a yoo gama laalaan awwaara fakkaata jedha kaan ammoo bokkaa fakkaatalla jedha duumans bokkaa fakkaataa jedha duulee awwaannisa lammeessoo kunin garbaalee karaa raayituu kanaan gara muddee keessa gad dhufe somaalilaandii irraa kan gad yaa'u jira baalee booranaaf gujii lamaan keessatti argama ammaan tana harargeetti yaa'u jira kaan qorqoorrootti dhaana kaan qawweenadha kaan firimbiitti hafuufi ofirra dhowwa hagammaatti aanaalee oromiyaa hagam keessatti argama tan irratti biiroo qonna oromiyaatti itti gaafatamaa to'annaa biqiltuu obbo Darajjee Hirphaa bilbilaan dubbise.
Yeroo ammaa kana baalee aanaalee kudha afur irratti mul'ateera. Gujii lamaan keessa aanaa sagaliif ja'a irratti mul'ateera. Boorana aanaa ja'a torbaa qaqqabeera. Kanaaf tamsaa'inni isaa kun xinnoo ishii yaaddessaadha jechaadha.
Namni maaliin ofirraa dhowwuu jira? Fakkeenyaaf gariin tokko biibbiittidhaan, gariin tokko qorqoorroottidhaan, gariin tokko qawweenaadha.
Sagaleewwan gurguddoo dhageessisan kana itti tumuudhaan akka ooyiruu isaanii irra qubannee hin nyaanne gochuurra jiru. Nutis egaa amma danda'amatti meeshaalee biifaa dugda irratti fe'amanii fi xiyyaaraan akkaataa kanaan biifamaa jira. Yeroo ammaa kana opereeshiniin xiyyaaraa kan gaggeeffame baalee ginnir gooroo sinaanaa irratti gaggeeffameera. Yaarri tokko goosummaan guutuutti mataasaa danda'ee baali irratti akka hojjetu lammaffaa immoo gujii lamaanii fi booranaaf taltallee fi koonsoo irraa ka'ee galeera. Taltallee koonsoo irra jira. Ogeessonni waanti irraa eegamu xiyyaarri kun akka rukuchuu danda'u koordineeshinii GPSdhaan kennaniifi akka rukuchu gochuudha. Gama biraatiin roobee irratti nama saddeettama leenjifnee deebi'anii aanaa isaaniitti hojjechuu jiru. Anillee gara gujii bulee horaattan deemaa jira. Guyyaa saatardee isa taanii kana leenjii gujiiwwan lamaan kennuudhaaf beellama qabanne achitti qophii gochuurri jirra. Gaafa hojje duree kana aanaalee Booranaa jiran martinu akka achirratti leenjii kennamuuf amma karoorfanneet itti hojjechuu jirra.
Obbo Darajjee Adootinne kan jechuu jiru eeguma dubbii mara tokko afaan nuu qabadhenne waan namni bineensa kan ofirraa hadhuun jiru hir'isanii kenna warra kun ganaanfatee qawween hadhuu jira.
Sochootii waan kaane. Ammallee immoo richiitii sun gartee binnee dhufuu malee malee isaa bittinnee.
Namni kun ammoo garwaasooti keenya jechuudha. Firiin biitta fuufee ofirraa hadhuu jira. Ayyoo obbo Darajjee deebina. Lafa hektaarii hagamii qabata gammaa.
Baalee irraa yookaan lixa baalee roobee irraa kaasee gara lixaa kana madda walaabuu harnaa bulluuq akkasumas aanaleewwan jiran kun yeroo ammaa kana isaan ooyiruun isaanii sassaabamaadha jiru. Iddoon ooyiruun amma asheeta yookiin immoo midhaan hin geenyeef hin geessisa jennee addaan baafnee jirru ginniir akkaataa kanaan gooroo gololcha kan jedhaman kana isaan irratti hanga tokko miidhaan qaqqabeera miidhaa sana immoo yaa ogeessa egaa akkaataa tilmaama isaatiin waajjira sodaa fi isa balaa wajjin ta'uudhaan qonni isa sana tilmaama gaggeessaa jira. Gujii lamaan keessatti yeroo ammaa kana qonnaan bulaan bal'inaan mala aadaatiin ofirraa dabarsuu jira. Booranaatti garuu taltallee irratti hanga tokko miidhaan qaqqabeera kan jedhu gabaasuma qaqqabeera. Isa kana akka qulqulleessanii dhiyeessan irratti hojjechaa jirra.
Sanyiin awwaannis kana tam durii beektan moo haaraa fakkaatee qorattan.
Yenoo inni kun awwaannisni kun awwaannisa biyya qaxxaamuru jennee isa dubbannu sanadha. Kanaafuu koroqisarraa addadha. Garuu faamiliin isaanii yookiin immoo maatiin isaanii iddoo inni tokko ta'ee inni kun maayigiraatarii yookiin immoo kan biyyoota Afrikaa keessatti qaxxaamuru yookiin immoo waqtii yeroo eegee kan biyyaa biyyatti qaxxaamurudha. Kanaafuu awwaannisa gammoojjii yookiin immoo deezert lokas jennee isa dubbannu sanadha. Barum baraan inni kun egaa akkaataa kanaatiin ni mul'ata garuu akkaataa kanaatiin humna horatee naannoo keenya keessa yeroon itti gale baay'ee xiqqoodha. Gara waggaa kudhaniin olii hangi tokko dhufee ture. Kanaan asitti naannoo keenyatti bal'inaan akkaataa kanaatiin mul'atee hin beeku.
Fakkeenyaaf hawwaannis kun boorana ka'eetiin harargee ga'uuf qilleensa fuudhee deemaan karaatti walhoraa yaa'amoo haanuma barreessaa siin gamoo yoo qorattanii argitan maal argattan.
calqaba iddoon itti horu gammoojjii lafa cirracha keessa yookiin immoo gammoojjii naannoo Sumaalee fi Dirreedawaa keessatti horata yeroo baay'ee lafa hin filataa iddoo wal hormaata ho'iinsi jira yoo xiqqaatee xiqqaate ho'iinsi isaa gara digirii seentigireedii kudha shanii hanga afurtama jidduu kanatti isaaf mijata jedhamee yaadama lammaffaa immoo lafti isaaf mijatu lafa jiidhaa cirracha ta'e gammoojjii ekooloojii kanaan alatti wal hormaan isaa hin rakkata jecha. Kanaaf egaa maalimni isuma achitti wal hore sanato amma deemuu jira. Inni gara harargee kanatti ba'e guyyaa sadiif afurii dura binniri irratti isa rukutumis asii achi bittine.
Budarajeen galateeffannaa mari'atan hin fixanneet wiixatu dhufi dachaan raadiyoon viiyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophiitiin taa dubbinneef dhageenne irratti boordiin filannoo Itoophiyaa hagayya kudhan bara kuma lamaaf kudhanii lama filannoon Itoophiyaan taatii jedheetiin yaada dhiyeesse guyyaa kana irratti paartiilee mormituu guyyaan kan nuun ta'uu jedhanii paartiin badhaadhinni ammoo guyyaa kan nuu ta'a jedhanii fudhatanii tan irratti jaalanneen paartii tan keessaa obbo Awwaluu Abdii itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa dubbifte.
Sagantaa filannoo bara kuma lamaaf kudha lama boordiin filannoo dhiyeesse nutillee akka paartii badhaadhinaatti fudhannee jirra irrattis marii goonee jirra ganna keessa ta'uun isaa haala amma biyyattiin keessa jirtu waliin wal qabatee dhimmoonni fuulduratti raawwatamuu qaban keessattuu rakkoo nageenyaa fi wanti xixinnoon asii achitti mul'attu kun hojjetamuu waan qabuuf lammaffaa paartiileen baay'een biyya alaa waan turanii fi yaada isaaniitiif sagantaa isaanii bal'inaan uummata keessatti galanii barsiifachuu fi uf beeksisuu yeroon gahaa waan isaan barbaachisuuf sadaffaa immoo biyyi keenyallee qabsoo morma hudhaa uummanni geggeessee mootummaan abbaa illee uummata irraa ka'ee gara mootummaa dimokiraataatitti ce'uuf waan kana keessa turteef filannoon kun rakkoo tokko malee karaa ifaaf bilisa ta'een geggeeffamuun waan barbaachisaa ta'eef yeroon kun achi siquun isaa sirri karaa jedhuun kan naanni ta'u isaati.
Filmaata kanarratti yeroo dhiyaattanii akka paartii badhaadhinnaatti qobaa keessa immoo paartiilee Oromoo kanneen biroo wajjiniin wal duukaadha.
Nu akka paartii badhaadhinnaatti dhiyaannaa kabiraammoo loonii hojjechuu fi looniin onna jechuu barbaadee yoo jiraate dhaabbilee siyaasaa biroo wajjin qindoominaanis haa ta'u walitti makamuus haa ta'u kan biroos haa ta'u hujimaan isaa waan banaa fi nama hojjechiisuuf qaama kaayyoo keenya kana fudhatee waliin hojjechuu barbaadu waliin hojjechuuf ammallee qophii ta'uu isaa asumaan ibsaa lammaffaa immoo danda'ee tokko paartii kamiituu sagantaa qabaa ittiin bulmaata qabaa qaama seerummaa qabaa caasaa bal'aa biyyattii guutuu irratti qabaa kanaaf dhuunfatti taanaan qaama biroo wajjinis akka dhufeen wajjin hojjechuu fedhii akkasii qabu jiraannaan karaa martinuu banaadha kan jedhu kaasuu barbaadee ta'e addunyaa Akka nama dhuunfaatti individual right kan jedhutti amanaa paartiin keessanii sabni Oromoo immoo hacuuccaan nurra ga'e akka sabaatti jedha. Isa kana akkamittiin wal simsiistanii dhiyaattu.
Paartiin keenya sona mataa isaa danda'e sadi qaba. Kana keessaa tokko mirga sabaaf sablammii karaa guutuu ta'een, karaa dhugaa ta'een ka'atiin dura soba maqaaf barreessanii kaanii harkaan immoo waan biraa hojjetan odoon ta'an mootummaa sabdaneessaa fi afdaneessa ta'e galmaangaa jedheeti kan hojjechaa jiru. Kana keessa akka fakkeenyaatti asiin dura afaan hojii paartiilee ta'e mootummaa tokko ture amma gara afaan guddatee jira. Kana keessa afaan Oromoo tokko. afaan saboota biroollee sababa gahaa ta'een ulaagaan bahee fi warra ulaagaa san guutan as dhufanii jiranii kan biroollee amma as keessatti dhufu. Kanaaf kun individual right maal right warri jedhamu kun warra kijiba agendaa hin qabne kam agendaa warra qabu immoo busheessaa wanna godhaa oolantuu kana oofa malee hin jiru wanna akkasii as keessa. Mirga dhuunfaallee mirga gareellee qixa karaa wal madaaleen ni kabajaa ni kabachiisaa kan ammoo agendaa ittiin qabsoo jedhee qabateetiin jira paartiin keenya. karaa kanaan iddoo hubatamee kan jedhu kaasuuf.
Fakkeenyaaf kana dura adda waawwii keessatti TPLFs ODPnis kan warra Amaaraas warri Kibbaas paartii ofii qabatanii dhiyaataa turan amma garuu paartii badhaadhinnaa jedhamee gar tokkotti dhufuun dhageettii yookiin bakka bu'iinsa uummataa hanqisuu danda'aa kan jedhan kan yaadda'an jiru.
Poozitiivili warri akkas yaadee yoo jiraate dhufee ittiin bulmaata paartichaa fi sagantaa paartichaa dursanii odoo hubatanii yoo achirraa ka'anii sirri hubatanii rakkoo kana arganii yoo yaaddanii jiraatan baay'ee gaari. Garuu amma akki jedhamu kun hubannoo gahaa argachuu dhabuu irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Paartiin badhaadhinna akka biyyaalessaatti paartii hojjetu garuu naannolee irratti qaba. Paartii badhaadhinna Oromiyaa jedhameeti akkaataa haalaaf amala naannoo Oromiyaatiin duudhaa gaafii akkasumas asiin durallee gaafiilee uummata Oromoo san karaa deebisuu isa dandeessisuun Oromiyaa irrattis paartii badhaadhina Oromiyaa jedhamee Amaara irrattillee paartii badhaadhina Amaaraa jedhamee Kadur Gimbaar jedhame santu amma walitti makameeti haa ta'uti garuu haala qabatama naannoo isaa saniin immoo ijaaramee uummata bira ga'ee gaafiilee uummataa rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee rakkoo hawaasummaa uummataaf karaa guutuu ta'een karaa isa deebisisuu danda'uun paartii ijaarame malee ijaaramni amma ijaarame kun uummata bira isaan qisa jedhu kun kun dogongora warra ajandaa ofii guutuun hin qabnetu kana qeeqaa irra oolutu karaa ofii barbaadanii hiika itti kennan malee dhimmichi paartii badhaadhinna Oromoo jedhameeti. Waan asiin dura ODP'nuu kaayyoo isaa keessatti hin qabne waan achi keessa hin kenneeyyuu dabalataan itti dabalamee mirga uummata Oromoollee dantaa uummata Oromoollee moor karaa dabalataan deebisuu danda'uun paartii gurmaa'e jennee fudhachuu dandeenya.
Qophiin tun hin dhufanne wiixaatti itti dachaana raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ayyalam metirbaandii 2225 irraa nu caqasanii nu caqasuu jirtan gamkaaniin ammoo naayil saatii irraa qophiiteen caqasaa waan torbaanitti irra deebiin boriif iftaanillee qophiiteen illee nu caqasa nagaan nu bulaan soraa lakkaa'itii sagantaa afaan amaaraatti ta'an.